Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mwaramukanye amahoro i Washington DC ndi Jeffrey Mutagoma ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo Bamwe mu banyapolitike bitegurira kwiyamamariza kuyobora Burundi baritotombera radiyo na televiziyo by'igihugu ko bidaha umwanya ungana abakandida bose.
biduhumuriza nk'umukandida nuko televiziyo Burundi na radiyo Burundi yodufata twese kumwe narabonye igihe twaja gushikiriza ibyangombwa muri seni twabonye ko hari ubudasa Uwo ni Gaston Sindimo visi perezida wa mbere w'u Burundi akaba anahagarariye ishyaka UPRONA. Iyi nkuru n'izindi ni mu kanya ntimujye kure. reka ariko tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloise Bigirimana urakoze jofe ndamutse n'abaduteze amatwi tuyahereye mu gihugu kibanyi cya repubulika ya demokarasi ya kongo abategetsi mu gisata c'amagara y'abantu muri repubulika ya demokarasi ya kongo ejo ku munsi wa mbere bavuze ko bizigiye ko ikiza ca ebola kizoba casezerewe mu gihugu mu kwezi kuza kwa kane mu gihe isi yose ishize umutima ku mugera wa korona umurwayi wa nyuma wa ebola muri kongo yavuye mu bitaro ku munsi wa kabiri mu gihe atawundi yosuzumwa ko yanduye igihugu kizoca gitangariza abanyagihugu baco ku itariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa kane kuza ko ebola yasezerewe burundu ebola yatanguye kugaragara ubwa mbere muri kongo mu kwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ikaba imaze guhitana abantu mirongo itandatu na bane umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni yaraneguye yivuye inyuma igitero cyakozwe ku munsi wa mbere i Khartoum muri sudani ku mushikiranganji wa mbere abdala hamdoke antonio guterres avuga ko ibitero nk'ivyo atawo byihanganira kandi agasaba ko ababikoze babihanirwa yemereye abanyesudani ko ishyirahamwe mpuzamakungu oni riri kumwe nabo kandi rizobandanya ribashigikira
Washington ijwi rya Amerika Leta y'Ubutaliyano yarakajije amategeko yo kubuza uruja n'uruza mu gihugu cose aho abantu bashika miliyoni mirongo itandatu basabwe kuguma aho baba mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa corona abantu bafise akazi kadasanzwe canke abafise impamvu zisobanutse zijanye n'amagara yabo nibo bazokwemererwa kuva mu ntara baja mu yindi mu Butaliyano canke mu bindi bihugu izi ngingo zitangura kuja mu ngiro kuri uyu munsi wa kabiri mu gihe mu Butaliyano abamaze kwandura bageze ku bihumbi icenda n'ijana na mirongo irindwi na babiri nayo abamaze gufa bakaba baraduze gushika ku majana ane amajana ane na mirongo itandatu na batatu igihugu ca Israeli naco cashikirije ko ingenzi zose zinjira mu gihugu zigiye kuzoza zirasuzumwa basanze zaranduye umugera wa corona zikazoshirwa mu kibanza ca bonyene mu kiringo c'imisi cumi n'ine umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Benjamin Netanyahu yabishikirije ejo ku munsi wa mbere ku munsi wa gatatu Israeli yarafashe ingingo yo kubuza abatari abanyagihugu bayo kwinjira mu gihugu cyane cyane abava mu bihugu by'ubufaransa ubudage esipanye otirishe hamwe n'ubuswise kiretse berekanye ko bafise aho bashikira bakagumaho gushika ubu israeli imaze kuronka abantu mirongo itanu banduye uwo mugera wa korona
Washington ijwi rya Amerika Igisirikare ca Leta z'Ubumwe za Amerika cashikirije ko abasirikare baco babiri bishwe muri Iraq ejo ku munsi wa mbere. Abo basirikare bishwe mu gihe bari baherekeje abasirikare ba Iraq gutera abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu mu misozi ya, yo mu buraruko mu bw'ico gihugu. Igisirikare ariko ntikirashira ahagaragara amazina y'abo basirikare babiri bishwe. Amerika iracagumije abasirikare barenga ibihumbi bitanu muri Irake batanga imyimenyerezo ku basirikare ba Irake ndetse no kubafasha kurwanya iterabwoba ibitero vya leta z'ubumwe za Amerika kuri Al-Shabaab muri Somalia muri uyu mwaka bisa n'ibiri ku rugero rumwe n'ivyakozwe ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu mu bihugu vya Iraq hamwe na Syria Amerika gushika ubu imaze kugaba ibitero mirongo ibiri na bitanu kuri Al-Shabaab aho umwaka wa bibiri na mirongo ibiri ugeze ubu harimwo icagabwe kuwa mbere mu micungararo y'igisagara ca Janaale cahitanye abakora iterabwoba bane umushikiranganje wa leta z'ubumwe za Amerika ajejwe kwivuna abansi Mark Esper yashikirije ko ashikiriza ko naho ivyo bitero vyiyongereye ata mugambi wo kongereza abasirikare ba Amerika ku mugabane wa Afrika Igihugu cha leta z'ubumwe za Amerika cashikirije ku munsi wa mbere ko kidashigikiye na gato irahira ry'icegera ca kabiri ca perezida muri Afghanistani Abdallah Abdallah mu kibanza cy'umukuru w'igihugu umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu muri Amerika Mike Pompeo yasabye ubumwe muri ico gihugu imbere yuko haba ibiganiro n'abatalibani gani hamwe na Abdallah uko ari babiri barahiye ko babaye abakuru b'igihugu kuri uyu munsi wa mbere ejo gani niwe yari yatangajwe ko yatsinze amatora yo mu kwezi kw'icumi na kumwe ariko Abdallah we yaranse kuyemera avuga ko ayo matora yabayemwo ubusuma nayo perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yasabye umuryango umwe bwa Buraya hamwe n'umuryango wa OTAN kongereza uburyo bw'amafaranga yo gufasha impunzi zo muri Syria Erdogan yabishikirije ejo kuwa mbere ahejeje kubonana n'umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens eh, Stoltenberg i Buruseli mu gihugu c'Ububirigi
Alois Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi aho minisiteri y'ubucuruzi n'inganda iburira abiha gucuruza isukari ku biciro bitemewe n'amategeko nyuma yaho bamwe mu baguzi batangarije ko ibura ry'isukari rikomeje gutuma ibiciro bizamuka ku buryo budasanzwe iyi ni inkuru ijwi rya amerika yateguye bifashijwemo n'abanywanyi bayo muragezwaho na desire hatungimana uri i kigali mu rwanda hagati y'ukwezi kumwe n'amezi abiri nicyo kiringo kirangiye abihereza isukari bavuga ko kurondesha igifungurwa ari nko kurondera umuzi w'ibuye aho ibonetse naho bakavuga ko igurishwa umurengera bafatiye ku giciro kizwi n'amategeko uno mukenyezi wo muri zone ya bwiza mu gisagara cya bujumbura akavuga ko urudandazwa rw'isukari rurimo amahinyu muri kino gihe nta n'iyiboneka ariko n'iyibonetse benshi bagomba yuko kiro bagitanga nko ku bihumbi bitatu kandi natwe turi mu bukene twahora tubigurira bibiri n'atanu yihari ariko rero ubuhoho ngira ngo n'ibiciro bitatu naho wowe ubifise ntabwo uronka aho uyigurira abana ntibakironka agasukari bagenda banyaye bagiye ku ishuri byumvikana baratonda n'inzara kuko nta buryo buba tuba dufise kugira ngo dushobore kuza turonka amata ya misi yose dusaba yuko ikiro cy'isukari cyosubira kuri bibiri n'atanu uko vyahora hama abakiriya bakaguma baryohewe kuri iyo myitwa ariko umuyobozi mukuru w'ihinguriro ry'isukari sosimo avuga ko adatahura ubukene bw'icyo kidandazwa kandi umwimbu ubogaboga mu bubiko Aloise ndayikengurukiye yatangaje mu minsi heze ko n'igiciro kitahindutse kugeza amaginga ya urazi ingene isukari yagiye irasohoka guhera mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda gushika mu kwezi kwa mbere kw'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri dusanga urugero rw'isukari rutigeze rugabanuka ubuyobozi bw'ishirahamwe sosuma bwashaka kumenyesha abarundi ko ata kibazo c'isukari kihari twashaka kumenyesha kandi ko iyo nyifato ari inyifato itabereye y'abadandaza bamwe bamwe bashaka guca amaboko abenegihugu mu kurondera inyungu z'umurengera turasubiye kwibutsa abadandaza b'isukari ko ibiciro byashinzwe n'ishyirahamwe sosumo bitahindutse umufuko w'ibiro mirongo itanu ugurishwa amafaranga angana ibihumbi ijana na cumi na kimwe n'amajana atanu y'amarundi kuguze mu bubiko bwa sosumo ubu nawe araheza akawugurisha ku mafaranga angana ibihumbi ijana na cumi na bine y'amarundi kubaja kudandaza ku kiro bamwe twita abadetaye abo nabo badandaza ku kiro baraheza bakawudandaza ku mafaranga angana ibihumbi ijana na cumi n'indwi bisigura ko ikiro kimwe c'isukari gitegerezwa kugurishwa amafaranga angana n'ibihumbi bibiri n'amajana atatu na mirongo ine y'amarundi inyuma y'ikiringo kitari gito havuga ubukene bw'isukari mu mihinga itandukanye y'igihugu umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro yavuye mu gacerere mu kiganiro kwa makuru yashikirije ibiherutse kuvugwa n'umuyobozi mukuru wa Sosumo ko atabukene bw'isukari buri mu gihugu haraheze iminsi hasubiye kwibonekeza ku masoko ubukene budasiguriye bw'isukari ya Sosumo ivyo vyatumye ibiciro vy'iyo sukari bica biduga umurengera ubu isukari ya Sosumo yahora igurwa ibihumbi bibiri n'amajana ane mahera y'amarundi ku kiro igurishwa ku mafaranga y'amarundi ari hagati y'ibihumbi bibiri n'amajana atandatu n'ibihumbi bitatu by'amafaranga y'amarundi ariko ibyo byose biba kandi urugero rw'isukari ya susumo yahora itangwa rutigeze ruhinduka rukaba ruri hagati y'amatoni ibihumbi bibiri n'amajana atanu n'ibihumbi bibiri n'amajana indwi itangwa ku kwezi ku kwezi amatohoza yakozwe n'abakozi bo mu bushikiranganji bw'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi yaratweretse ko abadandaza bamwe bamwe bayikura muri susumo bahisemwo kuyinyegeza mu mamangazini yabo aho kuyiha abadandaza bato bato canke abayikeneye ahanini imvo yo kuyinyegeza ni ukugira bunguke umurengera kandi binyuranye n'amategeko agenga urwo rudandaza umushikiranganji jean marie niyokindi agabisha bariko badandaza isukari kuri magendu kw'ibihano bitegekanijwe kubera iyo nyifato itabereye y'abadandaza b'isukari ya susumo ubushikiranganji bw'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi bwabonye butobandanya bubihanganira nico gituma busabye abo badandaza yuko bohagarika iyo ngeso igayitse itabaha iteka yo kuzimba abenegihugu muri iyo ntumbero tubamenyesheje yuko ibihano byatanguye gufatwa kuri abo badandaza bose bazimba kuri iyo sukari canke bayinyegeza isekeza ridasanzwe ry'ico gikorwa riza ryaratanguye amamangazini dusanga anyegejemwo iyo sukari duca tuyugara abadandaza bayifatanywe duca tubatangisha amande manini hanyuma isukari ifashwe tuzoca tuyigurisha icamunara kandi abo badandaza bakongera bagafutwa ku rutonde rw'abadandaza b'isukari bishikira muri sosumo umushikiranganji ajejwe ubudandaji n'amahinguriro akavuga ko batanu mu badandaza b'isukari hamwe na mirongo ibiri n'umwe mu badandaza b'isima yavuse ko bamaze gukugwa ku rutonde rw'abadandaza bahabwa ivyo bihingurwa n'amahinguriro ya Sosimo na Buseko.
Turacyari mu Burundi mu gihe amadosiye y'abakandida bose bitegurira kwiyamamariza kuyobora igihugu yamaze kwakirwa Vice President wa mbere Gaston Sindimo haravuga ko radio na televiziyo by'igihugu bidaha umwanya ungana abakandida aravuga ko ibi bishobora kuzana umwuka mubi hakaba n'abashobora kwinubira ibyava mu matora mu kiganiro cyihariye yagiranye n'ijwi ry'amerika yanavuze ku myitwarire imaze iminsi igaragara aho umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi ahabwa ibitungwa n'ibiribwa aho agiye hose eloge wilikanes mu kiganiro cyihariye yahaje ibya amerika gastonse ndimwo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu akaba n'umukandida w'umugambwe w'adasigana iprona anebagura inyifato ya radiyo na televiziyo by'igihugu rtnb yagiriza ico kinyamakuru cy'igihugu kudaha abakandida umwanya ungana no kubima ivyo barekuriwe n'amategeko muri kino gihe amaze kujana amadosiye mu mugwi w'igihugu utunganya amatora seni bwana sindimwo yitanga ko urugero rw'ivyamubayeko kw'itariki ya kane y'uku kwezi igihe yajana dosiye yiwe muri seni ibiduhumuriza nk'umukandida nuko televiziyo Burundi na radio Burundi yodufata twese kumwe narabonye igihe twaja gushikiriza ibyangombwa muri seni twarabonye ko hari ubudasa turavye umugambo uri ku butegetsi umusekretari general gihaba kandida ingene babicishije mu makuru mbere bikaba nko kumenga ni direct umenga ni igikorwa ca leta umugabo ugasanga abandi baragiye bavuze amajambo abiri cyangwa atatu bigaca birangira mbere twarabonye yuko harabaye na publireportage ku migambi ku byo yifuza n'abandi barabigize mugabo iby'abandi ntibyashyikirijwe ako rero n'akantu gatuma kwizerana bice bigorana urabona hari abantu benshi bamaze kuvuga ati oke uyu mukandida w'umugabo uri ku butegetsi ngo twarahejeje nk'uko umenga baraheje gutsinda ugacuzimena mbere n'umukandida yabaye umukuru w'igihugu urumva rero ejo amatora agenze ukundi bica bigenda kundi ko bose batari ku rugero rumwe nuko bose bafatwa kumwe ureba muri radiyo cyangwa muri televiziyo namaze kumuhamagara nkamwe mubwira ibyo rero noza ko biri mu gukora nabi kw'abakozi bamwe bamwe ba televiziyo cyangwa abayobozi bamwe ba televiziyo dusaba yuko bose bafatwa kumwe abarundi bagafatwa kumwe amaradiyo agafata abanyamigambwe kumwe wasabye ko haba kuversi mediatike nuko iminota muba mwahaye naka ariko mugira n'abandi kandi baza yuko umukuru w'igihugu niko yifuza ko bigenda kuko twemereye abarundi amatora meza cyane imbere yo kugera kuri aya matora meza mu ntara zitandukanye aho umukandida wa CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye agenda ashikanirwa ingabire n'ingemu zigizwe n'ibiribwa hamwe n'ibitungwa kuva yemejwe kuwa mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa mbere amaze kugabirwa inka zitari munsi ya mirongo itandatu na zitandatu mu ntara zitandatu intara ya Gitega avukamwo hagati na hagati mu gihugu ari naho yemerejwe guserukira abagumyabanga nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu yamugabiye inka cumi n'imwe intara za Bururi Makamba na Rumonge mu manuko bushiye uburengero nazo uko zikurikirana zimuha inka zitandatu cumi na zitandatu hamwe na zitanu mu gihe intara ya Bujumbura izwi nka Bujumbura rurare mu burengero yamugabiye inka cumi nayo mu Cibitoke mu buraruko bushiye uburengero ahegeranya cumi n'umunani ahenshi nko muri Bujumbura yagendeye ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ibikorwa byose birahagarara abantu bagategekwa kuja mu bikorwa rusangi canke vy'iterambere bwana ndayishimiye abarongoye ibicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu asanga bitabereye birabaje kubona yuko umuntu ashobora kuja ahantu bagaca bugara amasoko bagaca bugara amavuriro bagaca bagira gute bica bitera amakenga abantu mbere ku bwacu twebwe ntitwifuza yuko aho tugiye bugara ahubwo twifuza ko aho tugiye boca badandaza inshuro zibiri gusumba uko bahora badandaza nicyo twinjiye icyifuzo cyacu umugabo babihisemo uko ni uburenganzira bwabo ntacyo abarundi barabizi gaston sindimwo hasezerana gutuma kw'inama yo kurabira hamwe ukuntu atamukandida n'umwe yonigirwa mu menshi ivyo nivyo tugiye guhimiriza kugira ngo bihagarare ku buryo abakandida bazofatwa kumwe imbere mu minsi imbere twasaba uyo mugwiseni canke umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu ko yokoranya tugakorana abanyamigambwe twese tugakorana cane cane n'umunsi n'abakandida imigambwe yashobora kuba yaje iruhande uno munsi hakaja abakandida tukagira code de conduite yacu tukagira indahiro itarengwa aho tugiye gukina uruganda mbere abarongoye intwaro bakatwemerera neza yuko umukandida afise uburenganzira bwo kugira ibi n'ibi n'ibi n'ibi biciye mu mategeko ivyo rero tugiye kubihimiriza mbere mu minsi y'imbere tugiye gutuma kw'inama yuko twovugana ico kintu mu mategeko agenga ibihe vy'amatora mu burundi abakandida bose bemerewe mu gihe co kwiyamamaza guhabwa n'ibinyamakuru umwanya ungana gushikiriza imigambi yabo canke ivyo bazorangurira abanyagihugu baramutse batsinze amatora abajejwe intwaro nabo basabwa gufata kumwe abakandida muri byose mu gihe baba bagendeye intara zitandukanye amakomine amazone hamwe n'imitumba eroge wurikaneza ijwi rya amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
amakuru yacu tuyasoreze mu Rwanda w'ikigo gishinzwe iteganyagihe kivuga ko muri iki gihe cy'imvura y'itumba mu Rwanda hitezwe imvura idasanzwe izageza mu kwezi kwa gatanu iki kigo kiraburira ababa batuye mu manegeka ko hatagize igikorwa ubuzima bw'abaturage bwajya mu kaga umujyi wa kigali uvuga ko ugiye kwimura abaturage bagera ku gihumbi na magana atanu batuye mu manegeka mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo asumutakaboye mu kiganiro n'abanyamakuru cyatanzwe na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi ndetse na bamwe mu bayobozi b'ibigo bikomeye mu rwanda hibanzwe cyane ku mvura nyinshi ikomeje kugwa mu gihugu kandi izakomeza kugeza mu kwezi kwa gatanu abayobozi banyuranye bagaragaje ko iyi mvura ishobora kuzagira ingaruka ku buzima bw'abaturage cyane cyane abatuye mu manegeka umuyobozi w'ikigo gishinzwe iteganyagihe bwana aimable gahigi yavuze ko abantu bagomba kwitegura imvura nyinshi mu mezi abiri ari imbere uyu muyobozi yavuze ko umujyi wa kigali n'uburengerazuba bw'igihugu ariho hazagwa imvura idasanzwe izaba iri ku gipimo hagati ya milimetero magana ane na magana atanu bwana gahigi agasobanura ko iyi mvura iteganyijwe mu mujyi wa kigali hatagize igikorwa yakwangiza byinshi murabona ko igice kinini cy'igihugu imvura izacika mu kwezi kwa gatanu mu cyumweru cya gatatu umujyi wa kigali by'umwihariko murabona ko warushije imvura muri ukwezi kwa kabiri imvura yarabonetse ariko ku by'umwihariko umujyi wa kigali mu kwezi kwa kabiri wagize imvura nyinshi ahangaha hakaba ariho haza n'ingaruka kuri iyi mvura duteganya y'itumba ingaruka zishingiye cyane cyane ko mu rugaryi twagushije imvura nyinshi haba mu kwezi kwa mbere muzi imvura yaguye haba mu kwa cumi n'abiri no mu- no muri ukwezi kwa kabiri murabona imvura by'umwihariko mu mujyi wa kigali murabona imvura yabonetse uko ingana iyo abantu barimo bagenda wa- ahantu henshi mu mibande cyangwa mu bishanga hose murabona ko amazi yaretse aha rero twaba twakwibaza ahantu hose tugenda niba amazi yararetse kandi imvura yo ikaba nta nta gahenge iri buduhe iri bukomeze kugwa biraduha ishusho ki ku minsi iza y'imbere mujyi wa kigali urabarura imiryango igera ku gihumbi magana atanu ituye mu manegeka cyane cyane abegereye ibishanga abatuye mu migunguzi ndetse n'abafite amazu adakomeye ashobora gusenywa n'imvura mu buryo bworoshye bwana nsanzimana ernest umuyobozi w'umujyi wa kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo yavuze ko abaturage batuye ahantu havuzwe bakwiye kwimurwa vuba kugira ngo bakize ubuzima bwabo aho kugira ngo tuzarindire ko imvura yindi iza ah, ibyiza ni uko abari abaturage baba bavuye hariya bakabisa ah, kiriya cyago cy'imvura tukavuga tuti byibura kuva kuri ruhurura kugera imbere ah, turasiga metero mirongo itatu ku buryo izo metero mirongo itatu ah, nta kintu gishobora gukorerwaho Ah, ikindi kibazo gikomeye turi kubona ah, kiri mu miturire cyane cyane ah, ni iriya mikingo uko imvura igenda igwa uko imvura igenda yiyongera uko ubutaka bugenda busoma amazi bukaba saturated ah, biragenda bitwereka ko rwose dufite ibice byinshi mu mujyi wa kigali ushobora kuzahura n'akaga ah, ko guhirima cyangwa ibyo bita mu cyongereza bita sliding so ukabyuka mu gitondo cyangwa nijoro imvura iri kugwa ah, kubera ko amazi yinjirira hirya akagenda yinjira mu butaka so ibi rero ni ibintu turimo tureba uburyo dushobora ku- kurwanya abahaturiye bakavamo hakiri kare abahafite ibikorwa bakaba ah, babikuramo se cyangwa ariko ibyo byose ndakomeza kubihuza n'iriya mvura ijya ikome- imaze iminsi igwa ndetse ikomeza no kugwa ku buryo dushobora kuzabona ibindi ah, bibi ah, kurusha ibi ngibi abazimurwa muri iki cyiciro baje biyongera ku miryango ibihumbi bitanu magana atandatu yimuwe mu mpera z'umwaka ushize ubu bagiye batura hirya no hino mu gihugu aba baturage bakomeje kwibaza niba imitungo yabo izishyurwa cyangwa niba ntacyo leta izabagenera minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yakuriye inzira ku murima bimuwe mu bishanga baba bagitegereje ingurane avuga ko icyo leta ishyize imbere ari ugukiza ubuzima bwabo n'uwaba uzi harabaye n'iryo kosa akajya uhabwa icyangombwa cyo gutura mu kubaka mu gishanga ntabwo bivanaho ko igishanga kidaturwamo ndagira ngo tu- tubwizanye ukuri noneho abantu bataza kujyana kugira n'igihe bajyana igishanga si icyo gu- guturamo ni ikijyanye na compensation cyangwa se i- ingurane amategeko yacu ngira ngo bivuga ko ibikorwa by'abantu eh, bihabwa ingurane igihe bishatswe kuvanwaho kugira ngo hashyirwe ibikorwa rusange cyangwa bifi- ibikorwa bifitiye abaturage inyungu runaka ugiye kubaka ahantu ibitaro umuntu yari yakubitiye akantu k'akabira ugiye kuhaca umuhanda umuntu yari yahateretse inzu ye ushaka kuyivanaho kubera ko ushaka kuhashyira ibitaro centre de sante ishuri ibyo ni ibikorwa bifitiye abaturage inyungu rusange icyo gihe nka leta uwo muntu wari uhafite inzu ye ukaba ushaka kuhanyuza umuhanda ushaka kuhashyira ibitaro ushaka kuhashyira ishuri ugomba kumuha ingurane ariko aha ntabwo aba bantu tuvana muri gikondo na na hano kwa kadirake n'ahandi haje twenda kuhakorera ni mu rwego rw'ubutabazi no kurinda uyu mujyi leta ivuga ko abaturage bakennye ishobora kuzabubakira nk'uko basanzwe bafashwa cyane cyane ababarirwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe umujyi wa kigali uravuga ko wubatse amazu asaga magana atatu azahabwa imiryango itishoboye abandi bakazakomeza kwishakira uburyo ba- batuzwamo minisiteri ishinzwe ibiza iv- ivuga ko imvura yaguye mu kwezi kwa mbere ndetse n'ukwa kabiri imaze guhitana abagera kuri magana cyenda yarasenyutse ndetse- ndetse n'imirima igera kuri hegitari magana abiri y'imyaka irangirika asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumuta kaboyi i Paris mu murwa mukuru w'ubufaransa kuva ejo hateraniye inama yahuje impuguke zungurana ibitekerezo ku ntugunda zimaze imyaka mirongo itandatu zibasiye akarere k'ibiyaga bigari bya afurika iyo nama yabereye muri sena y'ubufaransa yakuriye impaka nyinshi leta y'u rwanda ibinyujije ku mukuru wa sena yayo agustin yamuremye yandikiye mugenzi we w'ubufaransa imusaba ko iyo nama itaba mugenzi wacu venuste nshimiyimana wakurikiranye iyo nama ejo yavuganye na ambasaderi w'u rwanda mu bufaransa francois ngarambe hari bikwiye kuba uyu munsi yabaye ariko kuri perezida wa sena y'u rwanda no kuri leta y'u rwanda muri rusange iyo nama rwose eh, birababaje ntibyari bikwiriye bikwiye kuzongera ko inama nk'iyo yaba ni izihe mpamvu zigaragara zatanzwe mubona iriya nama itari ikwiriye kuba impamvu ya mbere ngira ngo yumvikanira buri wese ni uko mu bagomba gutanga ibiganiro higanjemo abantu bahakana ku buryo butaziguye batihishiriye eh, ku buryo bweruye bahakana jenoside yakorewe abatutsi kandi guhakana jenoside yakorewe abatutsi ni icyaha mu mategeko y'u bufaransa ni icyaha gihanwa n'amategeko ayo mategeko yakorewe mu nteko ishinga amategeko y'ubufaransa sena arirwo rwego kaminuza rwayo ni ukwivuguruza bikomeye rero kubona kwibuka ku nshuro makumyabiri na gatandatu ni ugukomeretsa cyane abarokotse jenoside ni ugukomeretsa cyane abanyarwanda muri rusange ni ukongera gukandagira ku mibiri ku bibyimba ku bubabare bw'abanyarwanda kandi byongeye iyi nama irashaka kuba iyobowe n'abahakana jenoside mu gihe ubuyobozi bw'ubufaransa ubutegetsi kaminuza bw'ubufaransa bwashyizeho komisiyo yo kugaragaza ukuri ku byabaye cyane cyane uruhare ubufaransa bushobora kuba waragize muri jenoside gutanguranwa rero abagize abari bafite icyo bakora gikomeye mu gufata ibyemezo bikagaragara ahubwo ko ari sabotaje ari nko kubangamira iperereza ririmo gukorwa ari nko gutambamira igikorwa gikomeye cyane perezida macron ashaka kugezaho abantu bose imbere y'amateka dusanga rero koko iyo nama itari ikwiye kuba muravuga yuko bahaye ijambo abantu bapfobya jenoside ariko dufashe urugero kuri uriya mwanditsi w'umunyakanada judiriva afata ijambo yavuze ko ahangaha ndavuga ibyo yivugiye yavuze ati sinigeze mpakana jenoside yakorewe abatutsi kandi nta n'ubwo nzabikora ati gusa nzakomeza nkuri perezida ku icwa ry'abatutsi batuye mu rwanda muri mirongo icyenda na kane mwebwe ibyo ngibyo mubifata mute ntabwo ari wenyine mu bahakana jenoside bongeyeho bakavuga ati ntabwo nyihakana kuko guhakana jenoside ntabwo ari ukuvuga gusa ngo jenoside ntiyabaye abahakana jenoside batinya gukurikirwa n'amategeko bashaka uburyo bunyuranye banyuzamo ubwo burozi bwabo kuyishakira ibisobanuro gushaka ibindi byaha bayinganyisha kuyita ubushyamirane hagati y'amoko kuvuga ngo yego nemera ko jenoside yarabaye ariko dore umuntu wongeyeho ariko ubwo ni bwo buryo bwa mbere bwo guhakana jenoside ijwi rero ari muri icyo cyiciro cy'abantu ubundi bahakana jenoside ariko akaba n'abantu batinya guhanwa n'amategeko agashaka ibisobanuro bigerageza gukikira uguhakana atandukanye gato na onana kuko nana warerura ati hagati ya mirongo icyenda na mirongo icyenda na kane nta jenoside yabaye ndetse ati muri iyi nama byewe n'impumbezi bya jenoside ntabwo ari byo ndeba ntacyo bibwiye nta kuntu wavuga ngo ugiye kuvuga amateka y'akarere mu myaka mirongo itandatu mugiye kuvuga ngo ibyaha byakozwe muri ako karere ukibagirwa icyaha gikuru gusumba ibindi aricyo jenoside yakorewe abatutsi mu by'ukuri ni ukuyihakana iyo ubanze no kuyivuga ariko mu by'ukuri izo ngero zombi ni abantu twavuga ngo ni ba ruharwa mu guhakana jenoside yakorewe abatutsi none se ko inama yabaye kandi mwari mwifuje yuko itaba murabivuga bite yenda igisubizo nakiguha nkuguye amagambo ya senateri christophe burasa umukuru w'itsinda ry'ubucuti hagati y'ubufaransa na afurika yo hagati aravuga ati bamwe mu batanga ikiganiro uyu munsi bahakana jenoside yakorewe abatutsi iri tsinda mpagarariye ntabwo rishobora gushyigikira iyi nama nta n'ubwo ibyo bintu byo guhakana jenoside yakorewe abatutsi ari umurongo sena y'ubufaransa yemera si umurongo ubufaransa bwemera amateka yarabaye ntahakanwa urumva ni ikintu gikomeye cyane kuko twarasabye tuti niba koko abantu bigenga bateguye iyi nama bakaba bagiye kuyikoresha bakurikije amategeko agenga inama zigenga nimutubwire mwebwe uko muhagaze uyu murongo wabo urasobanutse tugiye gukomeza ibiganiro kugira ngo dufatanye duhashye abapfobya duhashye abahakana jenoside duhashye abashaka guhindura amateka ambasaderi francois ngarambe ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya mwahaye ijwi ry'amerika nanjye ndagushimiye cyane veniste mukomeze mugire akazi keza mugire umugoroba mwiza inshuti muduteze amatwi tubashimira kuba mwahisemo radiyo ijwi ry'amerika tunabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bikurikira nshimire na fasil gabehu wamfashije kwegeranya aya makuru kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mukomeze kugira ibihe byiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda